so my correct correct people, i don't show again with another gist for here my people. hmm dem say oni of ife and uh, adenika queen naomi say royal minor i never hear dat one before my first time to hear that kind thing. so now i carry the gist come for here now make una make i touch lighter, so that when I go here, because me i never know i don't know it be royal minor and i never hear am before the kind gist when the kind thing when royal minor be so my people i just hear am for the first time and i just hear this particular gist now for internet now say okay make i carry the gist come before i hear the gist my people dem even they praise their lord put for inside they sing winner or oh, winner say god we don't win again say kpata we go win again na so dem take sing so my correct correct pipo dem say queen naomi and tadenikawo as dem go sleep for di royal minor dem hmm. say no be small thing happen o for dat royal minor na royal minor i no know wia e dey weda na lagos e come dey o weda na ileife e come dey i no come know oya make we enta dis gist dey go make una dey hear with una ear so my correct people, let's say queen naomi they sleep chadenika ojeje as they come dey sleep and they go hear something they make boo, boo, boo, boo. say na so queen naomi say e not sleep deep oh, because you e know say as a mother mothers no dey sleep deep oh my people, especially if they go sleep for year in people plenty so my people, dey say na so queen naomi can't take get up o e can't say ah dis thing no dey okay the noise of dis thing when e dey hear so say e no dey okay o make e go check wetin dey happen na so she go examine the thing o dey say as she come stand up o dey lis ten to say okay wetin dey happen for here the noise come stop again immediately dey say she say make e go again go lie down sleep na the noise come start again When they make gboo gboo. people. That's say na so that thing eh as queen naomi come see say di tin still dey make gbogbo Now we now naomi come get up Now na im come pray Now na im come pray Now na im come pray They pray They pray They pray They go They pray They go hmm my people, that's not be small prayer Now im come dey pray They summer prayer for that particular thing body they call holy ghost fire everywhere come they shake they say the something come dey make me meow for there and correct correct people. my people, they say as queen ami pray pray pray pray pray pray Now so the thing come disappear They say even as the thing disappears, she come still dey pray she because she not fit sleep like that because she no understand the kind thing when that thing be my correct people. hmm, there's no be small prayer queen naomi pray she begin dey pray They speak in tongues every powers of darkness wherever they did, make god return them to sender holy ghost fire she begin dey fire them. They fire dem dey kabash They manipulate ah she they dis disgrace the power of darkness They say now she they pray she they call powers holy ghost fire they fire they they, catapult them they butubutu dem them, there's <laughs> thing be small prayer my people as ah, she come pray pray pray pray pray pray pray pray <laughs> my people there's thing be small prayer Queen Naomi pray o na so she they pray they say ah i no go cry over my my son no. Oh. i will not cry over my sickness So. Oh i will not cry over my mother i will not cry oh they will not cry over me oh i will not cry over Kabiyesi oh she come dey kabash for there dey pray for there my people na so she dey pray she dey call Holy Ghost fire she dey fire dey blast dey blast dey bulldoze dey katapasha everywhere my correct people dey say Queen Naomi pray pray pray pray pray pray as she don pray finish eh dem say na so god take reveal to her dey say ah my daughter it is settled say you go see the evidence of your prayer tomorrow morning na so queen naomi take go back to sleep e con go lie down again dey say ah as early morning con dey my people. na one hear make una hear well my people.' hmm, dem say After queen naomi don pray finish e come go back to sleep as e come wake up o dem say na so queen naomi come say make e open window na so queen naomi come see how e come see how shebi una know how abi na who? how na how na say e how don die o oh, you understand o oh, e don die e don hmm, holy ghost fire don kaput the have for there my people na say no be small thing hmm. my people as dem see am na the uh, all these guests uh, all these maid housemaid dem na dem see am o so as as soon as dem see am na dem come say okay the senior one say okay make dem go call Queen Naomi uh -huh. na so dem go call am o na so im come appear go there hmm. dem say her mouth eh, no fit close The way when she take see di tin na so dem say "Ha, she shock say god what is dis you understand my people. as as soon as dem say say queen naomi as soon as e just reach there dem say na so e come begin dey cry dey sing dey say god i thank you dey call dey say baba thank you for standing for me thank you for standing by me dey give god the glory for everything wey dem do concerning dat how when he die you understand my correct people, shebi una know say all this how them, dem be eh, winch so my people, the thing come make am dey rejoice say kai na for night na dat e happen so and now e come go die hmm she rejoice well well she come dey sing praise and worship dey sing hallelujah my correct people, na so dem say queen begin pray o oh na so he begin pray o dey thank god o oh. dey say god i thank you for interceding interceding for me o oh. i go serve you forever and ever o oh. nothing nothing can take the love wey i get for you away from nothing can take my love away from you na so he begin thank god say thank almighty god o for everything wey god dey do for am na so she begin praise god say god don do am at last say the battle we don win am so my correct people, una know say as queen mean travel go the eh, this place when e go so una know say many many dis eh, thing temptation na he go come you understand because queen army now he just if he say okay now e know go carry he begin go there dem go begin verse for say she dey proud now i fit do one video yesterday wey dem say olori mariam dey for inside say as adenika go dey cry e come dey cry yoo oh, e come see am the face wey e see na that olori mariam face na e see say how e come take even know because as e dey cry go meet e papa as e wake up like this dem say olori mariam come im papa palace dis thing o where papa dey na so e take see am as im papa carry am na im e come tell am say see am see person wey i e see person wey i e see for my dream na im be dis one and na dis one make we now naomi no wan come back to oni of ife palace o oh. dis kain thing